murumva ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese uyu munsi ni ku cyumweru muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezwaho n'urubyiruko rwo mu rwanda rureba ejo hazaza naho guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi umukuru w'umugambwe cnr agaton rwasa asaba abajejwe intwaro guhagarika itotezwa ririmo gukorerwa abanywanyi b'uwo mugambwe mu ntara ya ngozi rwasa yabivugiye mu mujyi wa ngozi aho yarimo gufungura ku mugaragaro ingoro y'umugambwe cnr muri iyo ntara inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika bifashijwemo n'abanywanyi bayo muragezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda
turi mu gisagara ca ngozi kuri uyu wa gatandatu imbere y'ingoro nshasha y'umugambwe cnl abanywanyi b'uwo mugambwe uvutse vuba baturuka mu makomini icenda agize intara ya ngozi baje kwakira agatongwasa arongoye uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu yaje kugurura iyo ngoro ku rwego rw'intara ni ingoro abarongoye uwo mugambwe biteze kurukiza jonas nahimana arongoye cnl mu ntara ya ngozi uburere butandukanye bariko baritunganya kugira aho bukera bugurure ingoro z'umugambwe ku bwinshi gutyo tuzaba twirinze icitwazo ca bamwe bamwe badendereza inyankamugayo ngo zikorera amanama yo mu kiregero kuri ico twitwazo nyene inyankamugayo zo muri komine ya nyamurenza n'agashikanwa nizo zimaze iminsi zihohoterwa gusumba mu yandi makomine amaze kugurura icese ingoro y'umugambwe senere mu ntara ya ngozi agatongwasa yafashe ijambo ryo gushima ubwa mbere ashimira abanyamugambwe ku ntambwe bageze ko mu minsi mike bemerewe gukorera ku mugaragaro ubugira kabiri ashimira ku buryo butandukanye abatware hariho abatware bimonogoje mu gukubagura inyangamugayo za seneri abo bazi yuko bariko baraducinyiza bazi ko bariko baratuzimanganya mugabo nibo bariko baratwamamaza misi yose tugiye gutuza shimira n'abatware kandi batahura yuko uburundi butitiranywa n'umugambwe bakemera yuko muri demokarasi gutandukana mu byiyumviro ari uburenganzira abo nabo bagakora bakarangura ibanga ryabo nk'uko babisabwa n'amategeko shimira ariko kandi nkebure rwa rwaruka ngo rubonera kure rimwe na rimwe barakora ibyo batazi bakibaza ngo bariko barakorera umugambwe wabo ntibumenye ko bariko baratwamamaza twebwe uwo munyapolitike asaba abanywanyi b'umugambwe arongoye kubahana n'abo mu yindi migambwe ariko imbere y'aho abari mu nzego z'igihugu abibutsa ko ubuzi bugabuye akazi karagabuwe reka umwe wese akore ibyo abwirizwa gukora hanyuma twubahane twubahirizanye nicyo bizatuma dutera imbere erega uri umuntu nk'uyundi imbere y'uko ukubita ingumu umuntu banza wiyumvire nawe bayigukubise mbe woryohera nimba wumva ko ikuguye koko wubabara reka kubabaza uwundi ubu nk'abantu bo mwishinge ya mibu yo mugahamye mugahwamye itutse burya uriyimbonera kure ntiyiyagaza uriyinyankamugayo ntiyiyagaza none mupfiki mupfiki mu by'ukuri abantu ku kutamenya barakora ibyo abantu batokoze imigambwe sabanya frodebu na hanak yari yashitse ingozi gushyigikira umugambwe senel mu bikorwa byo kugurura ingoro muri iyo ntara dukomereze amakuru yacu muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abaturage bane b'abasivili bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu kashasha ho muri sayiteri ya rurenge teritwari ya fizi y'intara ya kivu y'amajyepfo barabishwe n'abarwanyi ba mayimayi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira mu kiganiro ijwi ry'amerika ryagiranye na shefu ndagiro pasiya wo muri lokarite ya gashasha hafi y'aho baturage baguye yavuze yuko abo bantu uko ari bane bishwe n'abagwanyi babo mayimayi bari bavuye mu rurenge aho babiri muri bo biciwe mu kabunga aho bari basanzwe baragirira inka abandi nabo bagwa mu gashasha bakurikiye inka zari zanyazwe abo bantu babishe mu ijoro ry'ejo bicwa n'abamayimayi abantu babiri babasanze mu nka aho bari bari ahitwa mu kabunga babica urupfu rwinshi rw'akabozo kabisa rw'agashinyaguro biteye ishavu dupakira leta nanone leta ntiyagira icyo ikora kugeza ejo nanone barongera baratera umuhano wa gashasha nanone hagwa abantu babiri abana babiri dutakira leta dutakira leta kuva ubwo abantu bamaze gupfa twatakiye leta turavuga ngo nibadutabare bagire icyo bakora kuko mayimayi yatuzungurutse nta kintu yigeze ikora kugeza nanone bateye mu gitondo dukomeza gushaka leta yaje kuhagera muri saa munani abantu bamaze gupfa nanone ntacyo bari bagikoze n'inka zagiye andi makuru ava mu baturage b'ababembe batuye kuri kukwe avuga yuko intandaro y'uru rupfu rw'abo baturage b'abanyamurenge yatewe n'urupfu rw'umuhungu w'umubembe witwa wiliye buta wishwe n'abantu bataramenyekana yikirwa mu mwana wo kuri kukwe mu ijoro ryo kuwa gatatu bityo bituma abagwanyi b'abamayimayi bajya kwihorera mu banyamurenge bari mu biraro nubwo biri uko andi makuru avuga yuko uyu musore witwa wili ebuta yishwe n'abagwanyi b'abamayimayi kubera sebuko witwa aoma wo mu muhana wo kuri kukwe yahoraga yimira ibitero by'abagwanyi b'abamayimayi bashakaga kugaba mu mihana y'abanyamurenge yo mu gashasha no mu kidasi pasiteri rubogora vedasi wari usanzwe atuye mu muhana wo mu kidasi ariko akaba yahungiye mu muhana wo mu rugabano avuga yuko impfu z'abo baturage zatumye ibihumbi by'abaturage byari bisanzwe bituye mu mihana ya gashasha kidasi kukwe kidegu na kabunga bihunga imihana yabo abantu bari mu bihuru nta kintu iratumarira ahubwo mutabarize leta izirengera abaturage abantu bari ku misozi ntibagera mu mihana inzara ni yose imbeho ni yose abantu niko bameze baragonga abaturage bari za rugabano bareye za minembwe abandi bageze za rubanda mbese ntawamenye aho babariza ubuyobozi bwa gisirikare muri aka karere ka minembwe buvuga yuko bwohereje abasirikare mu gashasha guhosha izo mvururu ariko bukanyimuza amakuru atangwa na bamwe mu baturage b'abanyamurenge ko hari abasirikare ba leta ya kongo bafatikanyije na mayimayi mu kwica abo baturage mwomenya yuko aba baturage ko ari bane bo mu bwoko bw'abanyamurenge baguye muri segiteri ya rurenge mu gihe abandi baturage b'abanyamurenge bo mu muhanda wo muri kabembwe rushasha mugono ho muri segiteri ya tanganyika nabo batwikiwe amazu n'abagwanyi b'abamayimayi ya kutumba ku wa gatatu wa kino cyumweru vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara kivu y'amajyepfo turabashimiye bagenzi bacu desire hatungimana na vedaste ngabo kuri izi nkuru ubu noneho tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu rwanda ejo urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo tubahaye ikaze mwese bakunzi b'ikiganiro ejo ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco mukagikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika amasaha nk'aya iki kiganiro gihagarariwe na nige na roje naho mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio muri kumwe nanjye nicole gira neza ivuka ry'umwana mu muryango nyarwanda ni kimwe mu bitera ibyishimo ababyeyi bamwibarutse inshuti ndetse n'abavandimwe b'uwo muryango hambere umugore yarabyaraga akaba ari kumwe na nyina nyirabukwe ndetse n'abaramukazi be abo bose babaga bamwaritse akamara igihe kingana n'umwaka mu nzu yita ku mwana akarya akaryama iyo urebye kuri ubu umubyeyi w'umugore arabyara agahabwa ikiruhuko cy'amezi atatu nyuma agasubira mu kazi agahita asigira uwo mwana umukozi akaba ari we umurera inshingano umubyeyi wa kera yagiraga si zo umubyeyi w'uyu munsi afite mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kuganira ku burere bw'umwana mu muryango nyarwanda turaza kwibanda ku babyeyi baharira abakozi bo mu rugo inshingano zo kurera abana kubera ko ababyeyi badafite umwanya uhagije muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturarwanda bari mu bice bitandukanye turaza kumva icyo batekereza ku mirerere y'abana kuri iki gihe ese kuba umwana yarerwa n'umukozi hari icyo byakwangiza ku myitwarire ye turaza no kumva ikiganiro twagiranye na muganga w'abana atubwire byinshi ku mirerere y'abana ese haba hari ingaruka zagera ku myitwarire y'umwana utararezwe n'ababyeyi be mu gihe cy'ubugimbi cyangwa ubwangavu turakomeza twumva umwana watereranywe n'ababyeyi be agaharirwa umukozi uko yakuze ndetse n'uko abayeho kuri ubu ese haba hari icyo asaba ababyeyi basigira inshingano abakozi zo kurera abana nimujye kure y'inyakiramajwi zanyu
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mbere y'uko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi reka tubanze twumve ubutumwa muba mwaratwohereje ku bijyanye n'ikiganiro twabagejejeho ubushize nanabonereho umwanya nshimire mwe mwese mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe ndetse mugafata n'umwanya wanyu mukadusangiza ibitekerezo byanyu reka twakire christelle uw'icyeza adusangize bumwe mu butumwa mwatwandikiye
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro ejo mbashimira ko mudahwema kutwereka ko mudukurikiye mbonero no kubabwira ko ubutumwa bwa none buragaruka ku kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko yagarukaga ku bari n'abategarugori bafite izindi nshingano aho twibazaga ati se kuba umugore afite inshingano cyangwa akazi byatuma atita ku nshingano ze zo mu rugo duhere ku butumwa bwa mvuna abandi uvuga ko umugore adakwiye kwitwaza akazi ngo abangamire inshingano ze zo mu rugo ati kandi umugabo nawe ntakwiye gutinya umugore ngo ni umuyobozi kandi bagakwiye kuba bafatanye jean claude irongi we abona ko kuba umugore ari mu nzego zifata ibyemezo bitaba intandaro yo gusuzugura uwo bashakanye ati ahubwo bagakwiye kuzuzanya naho davide uherereye mu karere ka karongi we ntiyemeranya na jean claude ndetse na mvunabandi aho avuga ko iyo umugore afite ubushobozi mu buryo bw'amafaranga akanayarusha umugabo we cyangwa ari mu nzego zifata ibyemezo biba intandaro yo gusuzugura uwo bashakanye dukomereze kuri fabien uherereye mu karere ka muhanga aho yagize ati kuba umugore afite akazi cyangwa izindi nshingano bitavuze ko atagomba kubahiriza inshingano ze bwite zo mu rugo nk'umugore nawe udukurikiye ushobora kudusangiza ibitekerezo byawe wifashishije nimero ya telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani umunani makumyabiri na gatatu kabiri dukomeza ni ubutumwa bwa none rukunde froni mu karere ka gakenke avuga ko umugore atagakwiriye kumva ko mu gihe afite inshingano mu nzego zifata ibyemezo ko agomba gusuzugura uwo bashakanye amutesha agaciro muri sosiyete dusoza habakureme defonsi uherereye mu murenge wa nduba avuga ko abagore batarasobanukirwa uburinganire ari bakenshi bagaragaza iyo myumvire y'uko mu gihe bafite inshingano mu nzego zifata ibyemezo bisobanuye ko no mu ngo bagomba kuhayobora bakanahafatira ibyemezo njye mwabanye na christela uwicyeza mukomeze mwohereze ubutumwa bwanyu turakomeza tubwakire ikiganiro ejo kirakomeje
iyo urebye kuri ubu usanga kubaho bitoroheye benshi nk'uko byari mbere iyo ugiye mu mateka y'abakurambere bacu usanga mu mibereho yabo bari babeshejweho no guhinga korora ndetse no guhiga bityo ugasanga ahanini imirimo nk'iyo yarakorwaga n'abagabo abagore bakita ku bana ndetse n'indi mirimo yo mu rugo abo twavugishije mu nkuru ziri muri iki kiganiro bavuga ko ibintu byahindutse ndetse ko n'iterambere rirushaho kugenda rihindura byinshi mu mibereho y'abantu ibi bikaba bituma buri muntu wese umugabo cyangwa umugore umwana ndetse n'umukuru bahagurukira hamwe bagakora kugira ngo babashe kubaho mu gukora gutya rero usanga hari inshingano zimwe na zimwe zigenda ziharirwa umukozi wo mu rugo harimo no kurera abana imirerere y'abakozi ikunze kutumvikanwaho na benshi cyane cyane abakuze aho bagira bati nta mwana warezwe n'umukozi aha wakibaza ute se niba ababyeyi bagiye gushaka ikimutunga umwana yasigirwa nde akarere ka rubavu ni kamwe mu turere tugaragaramo umubare munini w'ubucuruzi bwambukiranya umupaka bityo hakagaragara kwiyongera kw'ababyeyi baharira abakozi inshingano zo kurera abana twegereye bamwe mu baturage bo mu karere ka rubavu badusangiza ibitekerezo byabo ku mpamvu ababyeyi bahitamo gusigira abana babo abakozi mu gihe bagiye mu mirimo itandukanye isingizwe marie claire yanyarukiye mu murenge wa rugerero nuko aganira namwe mu baturage bamusangiza ibitekerezo byabo
akenshi biterwa n'akazi kugenda mu gitondo ugataha ijoro unaniwe ukumva ushaka kuruhuka oya rwose ntabwo njye nemeranywa n'abavuga yuko kuba abakozi ari bo barera abana ari ukubera ababyeyi bafite akazi kenshi ntabwo akazi karuta umwana kandi umubyeyi aba agomba gukora akazi ndetse akagira n'umwanya wo guha abana uburere uko uburere ariyo shingiro rya byose biragayitse cyane biragayitse ahubwo ababyeyi dukwiye kwisubiraho twumva ko ari inshingano zacu ababyeyi benshi bari guha umwanya munini bizinesi n'akazi kabo ka buri munsi ntibahe umwanya uhagije uburere bw'abana ugasanga rimwe na rimwe bitera ingaruka mbi ku mikurire yabo by'umwihariko mu bitekerereze kenshi ngiye mbona hari igihe biterwa n'ubuzima hari igihe ubona ubuzima mu rugo ari ikibazo ukavuga n'ubundi kubicara iruhande ntacyo ufite ubahereza cyangwa bakeneye uko kwiga bakeneye imibereho ya buri munsi bakeneye imyambaro rero kwirirwana nabo ukabona nabwo ni ikibazo bikaba ngombwa ko ujya gushakisha nyine kugira ngo n'ibyo byose n'izo bezwe bakeneye bazibone rero ugahitamo nyine kwihangana ukamuhereza aba- umu- umukozi akamusigarana wowe ukajya gushakisha ubuzima kugira ngo aba bana nanone bya bindi bakeneye mu buzima ntibabibure gusa nanone hari ababyeyi barengera umwanya wabo wose bakawuharira bizinesi ntibatekereze abana ariko iyo ubimanaginze byose neza ukavuga uti ntacyo nzashakisha ubuzima imibereho ariko nanone ngira amasaha ngenera abana banjye njye niko mbibona hari ababyeyi bagira impamvu zumvikana ariko nabo bagomba gushaka uburyo babonana nyine bakabonana n'abo ba- n'abo bana babo ariko ntibabaharire abakozi babo ko rimwe n'abakozi usanga bafata n'aba bana bakabigisha ingeso mbi kakwigisha izo ngeso mbi ukazakura uri umusambanyi kubera ko ababyeyi baba bibereye ntabwo baba bazi iby'umwana byo bari kumukorera yaje nk'umukozi yaje gukora amafaranga arakora amafaranga narangiza agenda ashobora no kugenda anamwishe ashobora no kumuroga urumva nyine ni ukuvuga ngo nk'iyo umubyeyi agiye akagusigira nk'umukozi umunsi umwe uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu mwamwiyumvanyemo abakozi nibo bita ba mama nanone mu gukura kwabo ugasanga hari ingaruka nyinshi nk'ababyeyi inshingano zabo zo kwigisha abana babo ku bijyanye n'ubugimbi cyangwa ubwangavu ugasanga nta- nta burere babahaye rimwe na rimwe umwana bamushuka agahita yemera kubera ko nyina atigeze abimwigisha bituma umwana akura atishimye kandi n'ikindi niyo akuze bituma atitwara neza kubera ko atigeze abona uburere bw'umubyeyi ingaruka zishobora kubabaho bitewe n'uburyo umubyeyi abanye n'umukozi we kuko ashobora kujya ku kazi akamusigira umukozi we yamara kumusigira umukozi we akamumya umukozi atamwishimiye cyangwa bitewe n'ibibazo nyirabuja bagiranye akaba yahemukira umwana biturutse ku mpamvu z'umubyeyi hari igihe usigira nk'umwana ah, umukozi yarangiza akamuhereza ibiryo bibi urumva babimenya ari uko umwana yamaze kugera mu bitaro urumva ni ingaruka nanone zo gusigira abana ah, ah, abakozi ariko nanone nawe hari igihe ureba ubuzima umuntu aba arimo ukavuga uti nta kundi nyine reka nkoreshe uko nshoboye njye gushakisha ariko nanone iyo tubikoze neza tukagira umwanya wo ku- ku- guhereza abana tukagira n'umwanya wa bizinesi biba byiza kurusha umwana akura nta burere yahawe kuko umukozi uko yafata umwana ariho umurera aba ari no mu yindi mirimo mu rugo ntabwo yabona umwanya wo guhugura umwana wenda nko ku ngingo runaka nk'ijyanye no kurinda ibiyobyabwenge cyangwa iki kwitwara neza mu mibereho yindi isanzwe ugasanga nyine bimuteye gukura nabi tagira ibintu byo kubaha muri we kuko nta n'urukundo rwaka ibyo aba yarahawe ubundi nande usanga yarigendeye wavuga no kumva ndanakwitayeho
Kugira akazi kenshi ugataha unaniwe ushaka kuruhuka ni zimwe mu mpamvu zagarutsweho n'aba baturage. Ku rundi ruhande ariko hari abavuga ko bigayitse. Abakozi bigisha abana ingeso mbi ndetse bakaba banabagirira nabi kubera ko ababyeyi babo batabonera umwanya. Nawe ukurikiye iki kiganiro aho waba uri hose dusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Ese birakwiye ko ababyeyi baharira abakozi inshingano zose zo kurera abana? Twoherereza ubutumwa bwawe binyujije kuri telefone igendanwa nimero zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe Jean Aimé Muhawe nayo yegereye muganga w'abana mu bitaro bya Ruhengeri mu karere ka Musanze nuko amutangariza byinshi ku mirerere y'umwana ndetse n'ingaruka zagira ku mwana mu gihe atabonye umwanya uhagije wo kwitabwaho n'ababyeyi reka tubumve
nitwa dogiteri emmanuel uwiragiye ndi umuganga uvura abana nkorera ku bitaro bikuru bya ruhengeri hari bamwe mu babyeyi basigaye baharira uburere bw'abana babo abakozi bo mu ngo ese ni izihe ngaruka zishobora kugera kuri abo bana umwana iyo akivuka aba akeneye gukura iyo tuvuga umwana gukura akura mu bwenge akura mu gihagararo akura mu myitwarire rero hari uruhare eh, ababyeyi baba bakwiriye kugaragaza cyane cyane ku bijyanye n'imyitwarire ushobora kugira umwana mu by'ukuri ukamugaburira agakura neza bikagaragara ko akora yongera ibiro ariko ku bijyanye n'imyitwarire iyo u- ababyeyi batabyitwayemo neza umwana aba ashobora ah, kugira imyitwarire itari myiza agakura mu buryo budakwiriye kubera yuko uyu mwana akura hari ibyo aba akwiriye gukura yigana ababyeyi umwana ariga nk'uko tumujyana ku ishuri kugira ngo yige ibyo yigishwa na mwarimu n'ubumuntu aba akeneye kwiri kuvana mu muryango akeneye kureba uko umubyeyi we yitwara nimba ari umwana w'umuhungu akenshi bagenda barebera ku babyeyi be b'aba- ababyeyi b'abapapa nimba ari umwana w'umukobwa hari ibyo aba akwiriye kuvana ku mubyeyi we mama iyo rero i- habonetsemo icyuho cy'umwe cyangwa se cya bose mu babyeyi icyo gihe bigaragara yuko umwana ashobora gukura afite ibice muri we bituzuye muri rusange cyane cyane ku bijyanye n'imyitwarire biba bishobora kuba byanamugiraho n'ingaruka ku buryo burambye tujya tubona kenshi abana bano bana bo mu muhanda abana ba- b'inzererezi bariya abana iyo ugiye mu mateka usanga ari abana bagiye bagira ingaruka zo kutabona ababyeyi babo ku buryo buhoraho kugira ngo babashe kubatoza uburere bukwiriye muri rusange mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi ni nk'izihe ngaruka z'umwihariko zishobora kugera kuri bene aba bana Eh, hari ingaruka nyinshi hari ingaruka nyinshi wenda mpereye ku bijyanye n'imyitwarire eh, dufate nk'umwana w'umukobwa umwana w'umukobwa iyo ageze mu gihe cy'ubwangavu oh, aba akeneye kwigishwa n'umubyeyi we cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere iyo uwo mwana ah, atabashije kubana na mama we ngo amwigishe amwereke impinduka ziba mu mubiri we Uh, umwana hari n'igihe aba ashobora kubona abandi bantu bamushuka ak- akaba ashobora guhura n'ingaruka zo kuba yakwandura iki- eh, ubwandu bwa sida yatwara inda yagira izindi ngaruka zitandukanye zijyanye n'ubwo buzima bw'imyororokere igihe atitayeho neza icyo cyari icya mbere ikindi cya kabiri eh, umwana ugeze mu gihe cy'ubwangavu cyangwa se ingimbi aho ndavuga ku bahungu aba ari ha- cya kigero umwana ageramo agashaka umuntu af- agira urufatiro tujya tugira abana benshi ah, cyane cyane muri ino minsi hariho hateye icyorezo eh, cyo gutandukana kw'ababyeyi umwana ugeze mu gihe cy'ubwangavu cyangwa cy'ubugimbi ababyeyi be batabana rimwe na rimwe baratandukanye banashwanye barwanye eh, ni amateka arimo kumukurikirana kubera ko ageze muri cya gihe cyo kurebera ku ngero ababyeyi be ba- ah, bamuhaye iyo atekereje agasanga ababyeyi b'ingero bamuhaye si nziza icyo gihe mu mutwe we biramunanira kubyihanganira ugasanga mu gihe cya- cy'ubugimbi cyangwa cy'ubwangavu umu- umutwe we ni nkaho ucanganyikiwe muri rusange bigira ingaruka ku buryo bu- bugaragara cyane dogiteri dusoza ni nk'izihe nama z'umwihariko mwaha bene aba babyeyi so inama twaha ababyeyi ni uko o, kurera si ugufata umwana ukamuha ibyo kurya yego ni byiza abana bakenewe kugaburirwa bakeneye kujyana mu ishuri bakigishwa ariko uruhare rw'ubumuntu bw'uburere rutangwa n'ababyeyi turabashimiye cyane murakoze cyane
Reka dushimire Dr Emmanuel Wiragiye ku kiganiro cyiza yagiranye na Jean Aimé Muhawe nayo. Ati kurera si ugufata umwana ukamugaburira neza, ahubwo uruhare rw'ubumuntu ndetse n'uburere butangwa n'ababyeyi. Niba ubona ufite akazi kenshi, byibura ujye ugira umwanya muto uharira umwana kugira ngo muganire. Kutitabwaho n'ababyeyi be byamuteye kwishora mu biyobyabwenge ku myaka cumi n'itandatu. Uyu mwana byaje kumubaho ingeso atangira kujya arwana mu ishuri ndetse akajya niba ibikoresho bya bagenzi be adasize n'iby'iwabo. Ibi byaje gutuma batangira kujya bamutuma ababyeyi ari nako ababyeyi be baje kumenya ko uyu mwana afata ibiyobyabwenge yarenze n'ihaniro. Reka twumve inkuru irambuye na Mizero Crispe.
mu by'ukuri kubera kuzinduka nagendaga saa cyenda z'ijoro nkagaruka saa mbiri z'ijoro simbona umwanya wo kuganira n'abana abana bakamara umwanya munini n'umukozi uyu mubyeyi acuruza imbuto ubucuruzi amaze imyaka cumi n'ibiri akorera mu isoko rya nyamirambo umuryango we ugizwe n'abana batatu abahungu amaze imyaka cumi n'itanu arera wenyine nyuma yo gutandukana n'umugabo we dusubiye inyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane nkanjye natandukanye n'umugabo abana bakiri batoya najyaga nkora cyane wenyine hatagira umuntu unsuzugura ngo ni uko umugabo yagiye numvaga ngomba kurera abana banjye nk'umugore ufite inshingano mu rugo nari nabaye nk'umugabo mu rugo mu byo uyu mubyeyi yumvaga abana be bakeneye ntiyigeze atekereza ku mwanya wo kubakurikirana no kumenya byimbitse imyitwarire yabo ibi byagize ingaruka zikomeye ku mfura ye kwizera Aime Patrick itangira kunywa ibiyobyabwenge kubera ikigare cy'inshuti mbi bagenzi be biganaga ku ishuri ibiyobyabwenge nanywa- nanyweye ni harimo urumogi kanyanga isigara uyu musore w'imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko yatangiye kunywa ibiyobyabwenge atangiye icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ibi haganira asa n'ubabaye iyo umureba mu maso akabivuga ahuje ibiganza yicaye yibumbaritse bigaragara ko atishimiye amateka ye umunsi atajya yibagirwa ni ubwa mbere atangira kunywa urumogi yari afite imyaka cumi n'itandatu y'amavuko njyewe mbigerageza bwa mbere Na- nacitse intege kuko nibwo bwa mbere nari mbinyweye no mu kanwa hazamo utuntu tw'uduheriheri bitewe no kutamenyera itabi ariko uko nagiye mbimenyera uko umunsi wagiye wirunduza mbikoresha ngenda menyero kwizera byaramworoheye guhisha mama we ko asigaye anywa ibiyobyabwenge kuko mama we yavaga gucuruza ananiwe agahita aryama ku buryo kwizera yamaze imyaka hafi ine anywa urumogi n'itabi mama we atabizi aha aribuka uko yabigenzaga ubwo natwaraga akabiriti ku ishuri nkafata n'agapaki k'isigara na bure nk'ebyiri ubwo ba bagenzi banjye turi kumwe twagera ku ishuri eh, nko kuri bureke cyagiye turi gukina twe tugahita twigira nk'ayo nyuma kuri toilette tukagenda tugakora ibyo dukora twarangiza tukagaruka mu ishuri tukiga nabi urumogi n'amatabi yanywaga byamuhinduriye imico n'imyitwarire mama we aratuganira uburyo yamenye ko umuhungu we akoresha ibiyobyabwenge Wizera yari umwana mwiza yari umwana unyubaha umwana wubaha barumuna be yari umwana twumvikana ariko naje gutungurwa mbona atangira kunyiba amafaranga nashaka amafaranga nkayabura nyuma yaho nzakumva ngo n'abanyeshuri bagenzi be ngo arabiba ibikoresho nza kubanza kubyanka mvuga nti murabeshera umwana wanjye bitewe n'uburyo yigaga uburyo yatsindaga nanjye kubera kubura umwanya sinkamenye ko asigaye anywa ibiyobyabwenge ubwo yahise atanga imico yose yayisiza umwana ntiyumvikane n'abandi banyeshuri umwana ntiyumvikane n'abandi bana mu rugo umwana atangira kuraraguza hanze hose nafashwe n'agahinda karemereye umutwe urandya ko nasanze abo ndimo kuvunikira barimo kwangirika ubugimbi bwa kwizera bwagizweho n'ingaruka n'imyitwarire yagize ku buryo byamuviriyemo gushwana na mama we akagerageza kubana na se ariko nawe imyitwarire ye ikamunanira bimuviramo kumara umwaka wose atiga kwizera abingegera amaze kubingegera bigeraho turashwana ajya kuba kwa se urabona umwana utareze papa we nawe biramunanira bimaze kumunanira aravuga ati amutware mu kigo ngororamuco arebe ko bamugorora ariko aho byampaye umwanya wo kugira ngo mbashe kuganira na barumuna be nkabaganiriza uko bishobotse abana barankundira imana iramfasha abo bana batoya nta mico mibi bafashe nk'iya mukuru wabo mama ese wowe ubona umukozi yaha uburere bukwiye umwana mu gihe ababyeyi be badafite umwanya wo kubitaho umukozi ntabwo ashobora kukurerera abana yego n'abakozi badufasha ariko rero gikuru ni we mubyeyi ibyo wakora byose kuko umukozi aba aje ashaka amafaranga ariko we mubyeyi ni inshingano zawe zo kumenya ko nubwo wataha saa munani z'ijoro ugomba kubanza ukagera ku buriri ukareba nubwo abana baryamye uko bimeze nitwumve ko abakozi baha abana bacu uburere kurusha twebwe abamama kwizera amaze hafi umwaka n'igice aretse kunywa ibiyobyabwenge nyuma yo kuvanwa mu kigo ngororamuco yasubiye ku ishuri kandi ariga neza uyu munsi agira inama urubyiruko runywa ibiyobyabwenge kubireka kuko nawe ingaruka byamugizeho na n'ubu ni ibikomere atarakira igihe mba nicaye nka gutya nkahita numva wenda nk'umuntu ari kubaya nk'ifege nka hano kandi adahari nkahita numva foke nkumva umuntu ari kubaya kandi ntawe ntasohoka nkamubura ubwo nkahita nsubira mu nzu ubwo nyine bigahita birangira kubaya ni ugutumura Mm.
nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mwiyumviye uko kwizera Aime Patrick yanyuze mu nzira ndende akaza kwishora mu biyobyabwenge kubwo kutitabwaho n'ababyeyi iki ni ikiganiro ejo mukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu kuri uyu munsi turi kuganira ku babyeyi baharira abakozi inshingano zo kurera abana ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ukoresheje ubutumwa kuri telefone igendanwa nimero zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Twashyizeho ifoto mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu. Reka nshimire bagenzi banjye bamfashije gutegura no kubagezaho iki kiganiro. Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Roger Niyigena, Mizero Crispin yari ku buhanga bw'ibyuma, kuri mikoro mwabanye nanjye Nicole Giraneza, mwakoze kubana natwe ikiganiro ejo naho ubutaha.
abakomeje kutwumva muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi na geoffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha mwakoze rero kuba mwahisemo kubana natwe mukomeze kugubwa neza n'ibiganiro bya radiyo yanyu